Ini radio Ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere itariki 13 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na Frederic Nkurikije. Nk'uko rero mubimenyereye ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga ku munsi wa kane igenekerezo rya cumi na gatandatu ry'uku kwezi kwa kabiri bitekanijwe ku yindi nshuro y'imishikirano hagati y'abarundi izotangura yarusha mu gihugu ca tanzania abanyapolitike mu burundi muri iki gihe ntibavuga rumwe ku vyerekeye urutonde rw'ibintu bizokwigwa mu kiringo c'imisi itatu hari abavuga ko ibintu biri ku rutonde ari vyinshi ku buryo bidashobora kurangira mu misi itatu iyo mishikirano izomara two kwibutsa ko muri ivyo bintu bizokwigwa harimwo ibikurikira kwihweza ikibazo c'umutekano hamwe no kuvavanura n'ingeso yo gukoresha inguvu n'ubwicanyi kwihweza uburyo bwo gutsimbataza ubutegetsi bwisunga amategeko kwihweza aho umugambi wo gushira mu ngiro amasezerano yarusha ugeze gutsimbataza umuco w'intwaro rusange bita intwaro ya demokrasi mu rurimi rw'igifaransa guha urubuga abanyapolitike bose bwo gushikiriza ivyiyumviro hamwe n'imigambi yabo kwihweza ibibazo bijanye n'imibereho y'abanyagihugu hamwe n'imibereho y'abataye izabo canke abakeneye imfashanyo kwihweza n'ibindi bibazo muri rusange birimwo leta y'ubumwe hamwe n'imigenderanire hagati Burundi n'ibindi bihugu bibanyi vy'Uburundi hamwe n'ibindi bihugu bikorana n'Uburundi abarundi ntibavuga rumwe kandi ku banyapolitike baronse ubutumire hari abavuga ko abantu bafise ivyo bagirizwa n'ubutungane bw'uburundi batari bakwiye kuronka ubutumire mu gihe hari n'abavuga ko gutumira bose ari vyo bishobora gukemura indyane za politike zihanze uburundi n'abarundi mbega ku bwanyu ikintu abanyapolitike uh, bagiye gusubira guhurira yarusha boshira imbere kugira ngo iyo mishikano igire icivuyemo n'ikihe uyu munsi rero uh, twatumiye abashingantahe babiri turi kumwe na professeur paul nkunzimana akaba kandi ari umukuru w'umugambwe uh, parti des travailleurs et de la démocratie twungurunani mwiriwe neza professeur paul
mwiriwe neza uh, murakomeye
ego turaho turaho n'ukuri yego mwe turi kumwe kandi na professeur deogracias nkinahamira mwiriwe neza professeur
ndarwaye mwiriwe fredin mwiriwe cyane murakomeye
mwiriwe ndakomeye kweli ego mereka rero tutarinze gutesha akanya abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bariko baradutega amatwi dutangure kuri mwebwe deogracias nkinahamira mutubwire imishikirano uca itangura yoba ibaha akizero mbega abatumire abatumiwe mubona ko bazoshobora kumvikana kugira ngo abarundi baronke agahengwe
yego cyane yego cyane kuko tubuze iby'agahengwe cyane cyane nota nkubwira ni uko mu burundi kariho kariho ntabwo hantu iraba mu burundi abantu baridoga n'ibyo bariho bidoga hirya no hino ariko no mu bihugu byose nta hantu ho byose byaba bitumbereye ibyo kwidoga byamaho nkaba ndakubwira ni uko ubu usanzwe ubizi ibiganiro uburundi bwabyo bubyemera duhereye mbere ku kimenyamenya ni uko hari ibiganiro mu burundi hagati y'abarundi n'ibiganiro byo hanze birashobora kuba naho nyine mugabo uramenya ko bijya byo hanze bihuza abantu badashikana mirongo itanu ariko ngaha biriko bihuza miliyoni n'imiliyoni abarundi bose urumva nibaza yuko ibiganiro byarusha no kubyemera bikaja hamwe n'ibindi mugabo ndivyoza biruta ivy'abarundi bandi bariko baravuga nkaca ngira ndi inzira yose iyo ariyo yose icanwo kugira ngo abantu bumvikane abarundi bumvikane wavuze n'akantu kivuga ubutegetsi buvuye mu bukoresha amategeko ndibaza ko ibyo bintu ari ikintu fondamentale ikintu gikomeye cyane ubutegetsi ukoresha amategeko mwihweje professeur deogracias mwihweje abatumiwe murafite akizera ko bazoshobora kumvikana
jewe nihweje abatumiwe n'ababonye mirongo itatu na bangahe nibaza ko n'ababatoye ngira ngo nta cyiza bashakira abarundi kuko abagiye ubwanjye ntibashobora kumvikana abantu barimo bahuye na busokoza na sindurize n'ahandi abantu ego datanze ko bazaba bari kumwe bari bashinga cyane bamwe bari hirya abandi bari hino bwabo hariho ubudasa bunini cyane kuko abantu bavuze intwaro iciye ku matora abandi bakavuga ibintu bya kudeta puratika abakozi bamenyereye ndibaza ko hariho fose nini ariko igikuru ndakubwira tubwire ko mbona jewe igikuru ni uko ibyo biganiro bari bakwiye no kunabigabanya kuko ikibazo kinini gihari bari bakwiye kwibaza abarundi kandi birashoboka barashobora kwibaza abarundi bose murabona bajya barimwo hanyuma rero ko tudashobora kumva kuvuga ego twese mugabo bakaraba abantu bagira bati twifuza iki twifuza iki twifuza ku bwanyu none ikintu boshira imbere ni ikihe abo bose bazahurira i arusha
icyo bazohurira ko ikintu boshira imbere kugira ngo abarundi baruhuke ah yego icyo bushyira imbere icyo bushyira imbere ni uburundi ikintu cya mbere bushyira imbere ni bene wabo bene wabo b'abarundi kuko ubu unye biraboneka yuko abarundi bahaze ibintu by'amacakubiri ibintu by'intwaro zidaciye mu matora ibintu byo gushaka gukoresha igikinyi inkoho n'ibindi ibyo barabibonye ko atacu bimaze kandi nabo nyine babijya ko cyane bivuge n'ukuri mvuga n'ibyo ndabyivugiye jewe nyine babijya ko cyane kuko n'ibindi batabishobora ego reka duhereje cyane cyane kuri ibyo kuko ibindi batabishobora kuko iyo baba bishobora amakudeta baragerageje gutera amarobere baragerageje ibindi byose barabigerageje ubu rero bari hariya ko ariho basigaye bafite bonyine nicyo gituma rero twoja hamwe abantu bose ku mpande zose bakavuga bati ikintu gikwiriye gushyira imbere ni iki nacyo ni iki n'abarundi abarundi batekanye atekanye kuko ibintu byabaye muri iki gihugu mu baturage zose ko ari agahomerabunwa kandi noneho ubu hariho n'amahangete ariko hari abantu ibintu batora bindi bishyashya nta kamaro ariko turabyira ibya hirya y'ejo umuntu adafite icyo atoropoza atanga cyo kugira ngo izotere imbere niba asubira mu bintu by'inyuma twebwe rero abarundi by'inyuma twarabisezereye twarabisezereye ubu tugomba kuja mu bintu bigororotse bimeze neza reka duhe n'ijambo professor paul nkunzimana nawe nyine atubwire ku byerekeye cyane cyane atangura avuge ku byerekeye urutonde rw'ibintu bizokwigwa muri iyo mishikirano yongere atubwire eka n'abatumiwe agire icyo bavuze ko professor paul ego ego murakoze ku byerekeye amabuze y'imishyikirano igiye kubera yarusha n'ibiri ku rutonde eka n'abatumiwe muri iyo biganiro cyangwa umuganga w'abakozi na demokarasi tuteze tubona nicabona yuko ubwa mbere hoho ikintu gikenewe muri iki gihugu ikintu cyihuta cyane rwose ni amahoro ni amahoro kubera yuko waje muri iki gihugu abantu ukuntu bameze abantu bose bafite ubwoba baba abanyagihugu basanzwe eka n'abategetsi abantu bose bafite ubwoba kandi nanoneho urabona ibintu bimaze iminsi ntibabona nko mu kwezi kwa mbere guheze hari abantu batakaje ubuzima harimo ndetse n'umushirangaji n'abari n'abafite amakosa akomeye mu mutekano izo zose biratera ubwoba abanyagihugu kandi n'ibindi biheruka kuba n'imuryakambi y'umuringa izo zose bituma abantu bagira ubwoba kubera yuko ibyo ntibihumuriza byerekeye ibiganiro ngira ngo abantu barazi yuko siwo mugambo wakoze na demokarasi twese tuzungurana ntitwadufise ihangiro yuko haba ibiganiro byihuta ibyo twise conference nationale d'urgence kubera yuko ingorane zabaye nyinshi zabaye murengera urabona hariho uruhagarara mu bya politiki ijoro nta muntu n'umwe akabibona hariho uruhagarara mu byerekeye ubutunzi urabona ibintu ukuntu ubonye inzara iriko iratera muri iki gihugu hariho ubukene bumwe buteye ubwoba
professor paul nkunzimana ivyo bibazo byose n'ibibazo bihambaye cyane rwose none mwebwe murafise akizera ko abanyapolitiki batumiwe abari kuri urwo rutonde murabona ko bazokumvikana kugira ngo izo ngorane zose muriko muravuga zivanwe mu nzira
twebwe mugambo yakoze na demokarasi twebwe tubibande uko musa mubizi twebwe twebwe aho duhagaze ni uko bwa mbere hoho ivyo bibazo byose haraba intumwa zikomeye muri iki gihugu umwaka uheze ngira ngo nta ntumwa murazi yuko haje umunyamabanga mukuru wa onu ngaha mu burundi nta nyishu yashoboye gutora harace ngaha mu burundi abarongoye ibihugu batanu bo muri afurika n'umushikiranganji wa mbere wo muri etiyopiya abo bose basubiye inyuma hama hari haraje inshuro nyinshi uwuserukira umuserukizi adasanzwe wa leta zunze ubumwe za amerika mu biyaga binini yaje kenshi urumva rero ibyo wonye umuntu avuze ngo ibiganiro mbega ibiganiro bigirwa n'ahandi ivyo vyananiye abo ivyo vyananiye abo abo ntegereje kuvuga ivyo wonye si si naho boba yuko umukapa ari umufasha ari umuhuza n'ibindi ivyo wonye twe turabona yuko harimo ingorane kuko tubona yuko ari amakenga yuko hashobora kuvamo ikintu kuko ivyaraniye abo bantu bose si si si si iryo huriro igiye kuba itariki mirongo itandatu yarusha rizoshobora gutora igishu ibarabundi barimo Professor Paul Professor twari twakubona kera iyo ibintu bisanzwe bimeze gutyo ni ukuvuga ko abantu bose bananiwe abantu bose basaba kumenya yuko ikibazo cy'uburundi ari abarundi bonyine Eh, Prof- abarundi bonyine uko bari miliyoni cumi n'imwe abo abo nibo basaba gutora inyishu ku ngorane ba- bafise Eh, kuko- Professor Paul Eh, Nkunzimana muriko muvuga ko abazohuriye arusha rero bazoba bariko barata umwanya nta kintu bazoshobora kumvikana Oranje ariko- Oranje ariko barata umwanya abantu barashobora guhura eh, bakaganira ibintu bisanzwe muga je nakubwira yuko dufise amakenga dufise amakenga yuko atagisho- aka- atakizoshobora kuvamwo kuko eh, eh, a- a- abantu bitwa muri ko ari bihangange abarundi bagiye gutaka icyo gihe rekana n'abandi bafashe bo nyine bakiza kwirabira ngaho mu bihugu kugira ngo batore inyishu bose byarabananiye Ego, ubu nta muntu akavuga yuko yuko atangorane dufise hari ingorane za politiki hari ingorane zerekeye ubutunzi hari- hari ingorane zerekeye ukuntu ba- abantu babayeho hariho n'ingorane zerekeye umutekano Ego, me- Ibyo bibazo byose na- na- tu- tubona yuko abarundi bonyine ari bo bahaguruka kugira ngo babitore inyishu Po- Professor Paul Nkunzimana ikibazo cerekeye ivyo bibazo vyose n'abahanuzi bose bahaciye mu Burundi bakananirwa turakigaruka kugira ngo twihwereze hamwe ico bagituma ibintu vyifashe gutyo ariko imbere yaho reka duhe ijambo abanywanyi b'iradio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Elize Elize mwiriwe neza
Mwiriwe neza Frederic.
Miriwe neza murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi kumwe n'abashintayi babiri Professor Paul Nkunzimana na Professor Deogratias Ntamira duga ku ijambo
Ego ndatanguye gushimira abo batumire mwadutumiriye.
yego
Hanyuma jewe mfise utubazo tubiri, Mhm.
kamwe kajanye n'ubutumire akandi kajanye n'ico nico kwigwa muri ivyo biganiro bizobereye yarusha.
Mhm.
Ku- Ku butumire je mbona umenga ngo babwatanzwe nabi kuko bagiye gushiramwo abafise ibyo bagigwa mu njyane zari zihitiye mu- mu gihugu.
Mhm.
umva rero ndabona umenga kubera abo bantu bagiye kujyamo mu butumire bazohava barondera ku- ah, kudindiza ibiganiro kubera bafise ibintu bazoba baje gusaba kubwira imitahe bariko i- ibakugweko ndumva neza ku butumire icyo nicyo nagomba kuvuga yuko bwoba bwatanzwe nabi bizotuma bazoguma baji iyarusha kubera izo elema baguma bagarura mu butumire kandi zitari zikwiye gutumigwa hama hama naho ku ku bijyanye n'icyo kwigwa yewe nasaba ku ruhande rutavuga rumwe na leta kuko leta yoyo yamye yifuza kuganira kuko no mu gihugu hariko haba ibiganiro bihuza bose abantu ba- baba baba miliyoni icyenda ku ru- eh, ku ruhande rero rutavuga na re- eh, rutavuga rumwe na leta nagomba kurusaba yuko hamwe goja iyarusha ruzoshire imbere inyungu y'abari inyuma yabo kuko badasize imbere inyungu y'abari inyuma yabo injyane mu burundi ntizizohera aho eh, navuga ku bijyanye kuri aba ba- urabona impande uruhande rw'abatavuga rumwe na leta rurimwo impande zibiri hariho abavuga ati twebwe haba ku muheto haba ku neza tuzokuraho perezida hariho n'abandi bavuga ati twebwe dushaka kuganira nuvuga rero yuko umu- eh, umuhuza ntazosamaze n'abo bantu bari kubashaka kudusubiza iyo twavuye ahubwo azokumvirize abo abo banyepolitike bashyira ineza imbere babonye yuko bakosheje ariko bashaka kwihanura bagomba kuza kuganira na leta hanyuma igihugu cyacu kigaruke mu mahoro murakoze murakoze Elise reka tubanze duhe abashingantahe ijambo kugira ngo bagire icyo bavuze ku byiyumviro bibiri mushikirije cyane cyane ivyerekeye abatumiwe eka n'ikintu coshirwa imbere reka dutangure kuri mwiwe professeur uh, Deogratias Ntamira mu kanya gatoya cyane gose yego cyane Mm. urumva ni kuri ibyo avuze birumvikana icya mbere cyoco ni igisanzwe aravuga ati eh, kubona bahamagaye abantu basanzwe bafite ibyo bagirizwa ego kuko mbere ko abantu bagira ibintu bapfuye n'abandi kuko ubu aho bigeze ni ibintu eh, dushoboye gus- kumva ko twasezereye ibintu byerekeye gufata ubutegetsi ku nguvu eh, ni ukuri dukwiye ku- kubona neza ko twasezereye yavuze mo- mon collègue euh, paul euh, ngunzimana je crois si j'ai bien noté wowe ndaguhaye mw- mwaramutse mwiriwe kuko ntazi aho utumbereye Eh, ndaguhaye bwakeye kugira ngo tuze kuyaga tu- tu- dusa n'abashyira hamwe urabona nk'ubu ikintu bibaza kiriho gikwiriye cyane kumenywa ni uko yavuze ati abatera batera i burundi ariho abashadugura amakudetari bagize ibintu hari n'abateye inkokoni yavuze n'umushyiranganje yapfuye bo none eh, wibaza yuko abo bantu bateye umukoni abantu benshi mu bushikiranganji ari bo bari yarusha nshaka kubwira abashoboye ku- kumvikana se nibaza ko aricyo co- cyo catumye ibyo bintu bi- bigora uko ubwo buryo aba bandi bamyeho n'abicanyi bamyeho n'abandi barabishije ndibuka bi- bi- bica data ndagaze ngaho nta n'ikindi kintu na kimwe cyariho mbebyo n'ibintu byariho mu burundi biriho kuva kera mu guhera bizofata umwanya kugira ngo byo birahere nicyo gituma rero tubwiye kumva yuko abicanyi bamaze kwagirira ikintu cyagiriye kiboneka batakwiye kubwira ngo babazanye kuko abaje kurondera inyungu zabo birumvikana bagira bati bareke kudukurikirana mbona yuko rero ko icyo kintu cyumvikana ko badakwiye gutumira yego ni me ikintu Mhm.
icya kabiri nacyo yaravuze ati ni hokwigwa ibintu ba- abantu babona neza yuko ba- barondeye neza y'abantu bari inyuma yabo ibyo rero nabivuze kuva kera kandi nabivuze na kareba muri iyi introduction kuko gupfa kugenda yarusha uvuga ngo ndiko ndondera kuvuga jewe jewe jenyine utazi ko hari abantu ariko uravugira nibatana ko ni uguta umwanya birimo yego me yaguta umwanya kuko gupfa kuva hasi ngo ngiye kuvuga utazi abantu uja kuvugira rero abantu bagiye arusha bava hirya bava hino bavuga abahanda abantu uretse ko bagirirwa n'ibintu mugabo nabo nyine abantu bari inyuma yabo ntawe uzi uko bangana yego sinukwirirwa rwanda avuga uko bangana byo yuko ndabyiyumvira mugabo hariho abandi bafite abantu bafite n'ijambo rero yavuze miliyoni icumi bo yavuze icyenda urumva n'icyo kimwe ni hasi ahantu hariho abantu bafite ibyiyumviro kandi bafite icyo biyumvira nabo nyine bafite icyo bashobora gushyikiriza yego me reka Noneho tuze umuntu turabanguka abaza du agize- asanzwe afite inyishu ngufi ubutahe.
ngufi mushigantahe Deogratias ndabona akanya Ego, kihuta ego.
cyane gose reka duhe n'ijambo uh, professor Paul Nkunzimana nawe nyene agira ico avuze ku vyashikirijwe na Elise mu kanya gatoya uh, mushigantahe Paul
rero murakoze bwa mbere ho icyo umuntu yavuga ni uko iyo ba- bagize ibintu byo- byo gutumira yego hariho abatumirwa eh, n'abandi badatumirwa urumva rero nakubwira yuko twebwe umugambi w'abakozi na demokarasi petere tumurane tutazi i- i- ibyo- ibyo bafatira ko kugira ngo ba- ba- bagire ati naka abatumiwe naka ndatumiwe ivyonye twe nta kimwe tubi- tubi- tubizimwo urumva ivyonye harimo ingorane hanyuma ikindi nacyo ni ukuvuga ni uko eh, erega ibibazo ibibazo bihari mu- aha mu Burundi eh, ni ibintu by'ubufatangane kandi byinshi cyane rwose ubwa mbere ho be- kuki igihe cyose habaye amatora hama habaye ingorane urumva rero ivyo- ivyo ni- ivyo ni ibibazo umuntu umuntu ashobora kwibaza kuko byumvikana kuko igihe cyose haba hari ha- habaye amatora mu Burundi hama habaye ingorane icyo ni ikibazo gikomeye cyane rwose kizakwirwa kuraba igituma ibyo bizaba byabaye nico gishora ko Narabivuze nico kandi.
gishora kuba ari ikibazo nyamukuru
kuko urumva ubu nta mahoro ariho naho eh, a- a- ari abantu cyane nabivuze kuva kuva gitangura aha mu burundi jene ngahe bujumbura aha mu burundi abantu bose bafise ubwoba baba abantu bato basanzwe baba aba- aba- aba- abategetsi urumva rero muri icyo gihe nibaza yuko kubera yuko n'izindi ngorane zose zica ziza ziyongera ko ngira ngo ego be i- i- icyo umuntu yoganira ubwa mbere muri iki gihe mbega none iyi nzara ihari muri iki gihe ubukene buhari ubukene ntangere none iyi ngorane izo ngorane zotorerwa umuti gute ego be kandi nanoneho ico ni ikibazo umushikirana wa Paul gikomeye cyane rwose mushikirije n'ikibazo gihambaye c'amatora amatora
abantu baridoga cyane rwose baridoga ejo bundi harashyizwe nk'ibintu byerekeye amatagisi ku bantu batwara ibintu n'ibintu ugasanga nk'imodokari igice muri komini imwe bakavuga yuko yoshobora gutanga ibihumbi bishika mirongo itanu n'ibihumbi ijana ku ikomini imwe imwe urumva ibyo ntibishoboka ego Ubu akaba- Paul Nkunzimana ivyo bishobora kuba bishobora kuba ari inkurikizi zi- za zindi ryari za politike ka ni- n'umutekano muke uri mu Burundi ariko mwashikirije ikibazo gihambaye mushingana wa Paul c'amatora amatora ko igihe cyose habaye amatora haba ingorane mu Burundi ico kibazo turakigaruka ko ni ikibazo gihambaye cyane rwose ariko nagomba mpe ijambo uwundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Innocent mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe murafite ikibazo murafite icyumviro muduwe ku ijambo
iyumviro ndaramukije n'abo batumire eh barakumva
twebwe mu bisanzwe ibyo ndi umuntu ndi umurundi muto muto nsanze bujumbura uri bujumbura ego
twebwe ibintu biriko biraba mu banyepolitike tubona umenga ni imikino bo bikinira hagati yabo ntibashaka kubanza kwiyumvira ico bariko baraharanira niyo mbavu tukuri baharanira ineza y'abanyagihugu nibaje hamwe bumvikane atabyo kuvuga ngo batumiye abatari gutumirwa ahubwo baba abari mu butegetsi abasanzwe bari ngaha mu burundi n'abo bari hanze abo bose barimwo baraganira boroshe imitima boroshe imitima bagende boroheje imitima bumvirize ibyo umuhuza babwira maze bamwe bagire ibyo baheba abandi bagire ibyo baheba hanyuma bapfundike ipfundo rimwe bityo baze bose baze mu gihugu tu- bubake igihugu cyacu kuko igihugu kenshi nk'iterambere nk'ibintu by'inzara byose mbona bituma bitera ni ukubera batari hamwe ngo biyumvire ineza y'umunyagihugu muto muto bo bo bishinga guharanira ibiti gusa bishinga guharanira ubutunzi bwabo batabanjije kwiyumvira ku munyagihugu nawe muto muto Mu- mu- jewe murakoze nshaka kubasaba abo banyepolitike ko bokorosha imitima bamwe bose bakagira ku ruhande uwo ari rwo rwose bakagira ibyo baheba n'ibindi baheba gutyo bakagira umwumvikano tukabona kubaho neza urakoze innocent urakoze innocent eh, murashikirije ibibazo bihambaye cyane rwose muvuga ko abanyapolitike bam- basa n'abafise ivyo bariko barakina vy'imikino mukaba mubasaba ko bokorosha imitima eka bagashira inyungu z'abanyagihugu imbere eh, mushira ntahe eh, paul nkunzimana ah, mwihweje ivyo abanyagihugu bavuga abanyapolitike ntibashobora kuba bandanya ivyo biganiro bidahera bagasanga abanyagihugu barabakwiye ku mutima duga kwijambo
ego murakoze ega hajya hageze kuri uretse ibiganiro kugira ngo aha mu burundi mwamaze kubona hamaze kuba ibiganiro bitari bike ibiganiro bimaze kuba kenshi haba ibyarusha n'ibijyanye bikurikira no muri no muri ibi bihe kimwe kajagana hariho ibyo byose byerekanye yuko aba- abari mu biganiro atakiri barondera barondera yuko baja mu nzego hanze bakaguma ku rwego kugira ngo bagabanire inyungu zabo gusa kandi izo nyungu na cyane cyane bikaba ari inyungu zi- zijanye eh, no ku- no- no- no guharanira inyungu z'abanyamahanga cyane cyane kuko uraba amapolitike gusenga mu burundi kuva mu myaka igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo icyenda ni amapolitike yo gushyira mu minwe y'abanyemari y'abanyamahanga umutungo w'igihugu uba rero abantu bose ibiganiro byose byagiye biraba nta kindi byagamije atari uko ari ukuja ku butegetsi cyangwa kuguma ku butegetsi kugira ngo baba- babandanye bashyira mu minwe y'abanyemari amaturo y'igihugu nanoneho ngira ngo umuntu yabibonye muri iki gihe mu- mu- mu byerekeye amasoko imyaka amasoko hanze yuko hasanze leta ihomba none ubundi hafashe ingingo y'uko amasoko asubira mu minwe ya leta mu minwe y'amakomini byanavuze kandi n'uko ibigo byinshi biteba kikawa reka abategetsi bo hejuru bashyikije yuko mu gushami b'abanyamahanga ubutunzi bw'ikawa byatumye haba ubukene kandi ha- hakaboneka gusa inyungu zabo urumva rero Yego, me- muri icyo gihe ibintu byibonekeza yuko hakenewe yuko eh, ama- amatungo yose agiye mu minwe y'abanyemari y'abanyamahanga agaruka akaba ari igihugu kuko na- n'ahandi hoho eh, ibintu byo kuvuga yuko eh, ngo, eh, ibintu by'ubukene yuko biba byatari ibya politiki rero ibya politiki mugabo ni politiki ijyanye n'uko amafaranga yahora ava mu gihugu mu banyagihugu yava mu makonti mu kawa no mu mu- yaza- mu- ibintu numvise n'ibikorera muri kotebu
Yego, me- byitokoshebu na kamaramaza kuba rero ivyo byaba igituma abo- ubukene buhari ni uko eh, ha- muzenya guverinoma irondera amahera ikayabura igaca iduza amakori iduza amatagisi idu- iduza n'ibiciro ivyo nivyo bituma cane cyane eh, haba ubukene muri iki gihugu Yego, me reka- reka duhe n'ijambo.
haba politike yo kuvanganura niyo politike y'ishira mu banki y'imari ah, ah, ubutunzi bw'igihugu reka duhe n'ijambo eh, professeur eh, eh, de gracias nkinamira eh, umushirantahe eh, paul nkunzimana yavuze ikibazo c'amatora igihe cose habaye amatora mu burundi haraba imvururu hakaba indiane za politike mbega ku bwanyu ikintu coba gituma igihe cose habaye amatora abantu eka haba uruhagarara mu burundi hari abavuga ko hariho benshi bashobora kuba bamaze kumenyera amareta avuye mu biganiro kurusha amareta avuye mu matora aho muhavuga kwiki
yego cyane icyo kintu ukibagije n'ukuri nanjye nari nzi ko mbaza ndagishikako kuko ibintu byerekeye amatora eh, byaraje igihe batora muri mirongo icyenda na gatatu ye nabaye mu ba mbere bagize kampanye yagize kampanye ikomeye cyane kandi iyo amatora y'ukuri yatanguye kuba mu mirongo icyenda na gatatu hanyuma ndende yagira kandi irakomeye yatsinda kandi cyari twa- twacitse ariko agenda kubwire ko ibyakurikiye mu nyuma bya- bya- byononye imitima y'abantu hari ikintu abantu benshi badakunda kuvuga eh, mu mirongo icyenda na gatatu harapfuye abadepite mirongo itatu n'indwi ku ijana urumva ni hasi karani porusa y'abadepite ba- bapfuye kandi bo mu mugambi umwe bo mu mugambi umwe mu mirongo icyenda na gatatu harapfa abadepite mirongo ine bagira ko iyo em, nama z'amateka baragira ko banayisambura bashyiramo abatatowe ababaye nome icyo gihe jewe igihe twagira ibiganiro na abdara kuva muri novotel hanyuma kuja mu kajaga no kugaruka ngoro mu kigobe twari kumwe n'uwo abdara n'ingene twahavuye tuza kugeza aho bashika kuri partenariya urabyumva ibyo byose byahe byavuye he? byavuye ku matora Bon, icyo gihe sinasubiye kuba ndahari mugabo ibyagiye birakurikira mu mirongo ibiri na bibiri na gatanu bibiri na cumi bibiri na cumi na gatanu gushyika n'ubu mbona ari byo bikibandanya kubera iki kubera hariho abantu kuri kivuze babona ko amatora batari buyatsinde hanyuma bagaca batangura gutera akajagari kandi abo baba biyandikishije da na kampanye bayigize hanyuma ageza kujya mu matora bakisokora akavamo urumva rero muri icyo gihe ni ibintu jewe nibaza ko ni- byumvikana biboneka nakubwiye ko twabuze abadepite mirongo itatu n'indwi nta na gihugu na kimwe yari igomba kibahije aba rero mu mirongo itatu n'indwi cyangwa ko umukuru umu- umukuru w'igihugu nawe nyene yarimo Egome eh, tu- tu- iki ngenda guherezerera Sozera.
nakubwiye ko ibyo- ibyaheze bita- bitandara cyane mu byo bagira urumva jewe rero nkavuga nti ibi- ibi- ibintu by'amatora ni ikintu gikomeye cyane abantu bakwiye kwigishwa bakumva kuko amatora ibyo ari byo byose siratujanyarusha kandi abagiye mu matora bakiyandikisha bakajya ku propaganda hanyuma babyivanamo bakavamo abandi bakazabagira kudeta nibo bagiye barusha kujya ku migozi nicyo gituma bikwereka yuko ari cyo barondera atakinze Ego kuko me- amareta avuye mu matora ntibashaka bashaka ama- amareta avuye mu biganiro Eh, mu tubi- biganiro bakajyana ibi n'ibi n'ibi nabagize ikibazo kare none ko wumva umushikiranganji yapfuye kubona bateye ikambi y'umukoni kubona bateye hirya no hino none harya mu barya bariyarusha ninde yishe uwo mushikiranganji ninde yateye iyo kambi y'umukoni niba ari ibintu tubwiriza kuja gutorera inyishu hariya egome reka tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza reka muze murapanyisha ingufu ingufu tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika turi kumwe n'uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika vedaste mwiriwe neza
mwiriwe neza frederic muri he vedaste
ndi bujumbura ibujumbura murafite ikibazo murafite iciyumviro
yego kuri ibyo bintu mudushikirije bibiri nagomba mvuge ku ico ca mbere kijanye n'urutonde rw'abatumiwe yego hamwe n'ikintu coshigwa imbere yego
frederic ku rujanye n'urutonde rw'abatumiwe uyu munsi nk'abanyagihugu turiko turabona yuko mengo hari ibintu by'umukino bariko baradukinira ko abanyepolitike ariko uko bigenda kose natwe abanyagihugu turabona iyo biriko biratera bija uko wumvise ukuntu ba- bamwe usanga bavuga ngo nta biganiro bikenewe abandi ukumva ngo birakenewe abo bavuga ko bidakenewe mu nyuma bakagaruka bakavuga ko batatumiwe kandi bariko baravuga ko bidakenewe urumva neza ko hari ikintu cy'inyungu cy'iwabo bashaka gushyira imbere atakwiyumvira ku munyagihugu kuko yitwa umunyepolitiki iyo politiki ntayikina wenyene hariho wa muntu wo hasi umwe atanga ijwi akeneye kuko ntitubona rero kandi ukuntu wovuga ko hatotumirwa naka cyangwa hatumirwe naka ahubwo jewe ikintu nshyigikiye gusa amategeko yokurikizwa mugabo nimba ya mahoro twikenereye yoboneka abo bose bitwa ko bari hanze mbere na bajya bapucisite nimba niyo mbare yotumirwa gusa je nshyigikiye icyo amategeko avuga amategeko yakurikiza uko ari mu ngiro yayo ibyo byoba ari byiza ariko ujya wese wabona yogira icyo afashije nta ngorane n'imwe mugabo kuvuga ngo hariho abantu bo- bogira boganira kandi ata ngorane bafitaniye nk'ubu simba n'ingene leta yoganira na mutabazi yoganira na jacques yoganira na bandi na bandi hanyuma ku cokorwa naco icoshigwa imbere hariho umugani bavuga ngo karahara mu ruganda ntibacura ico naco ni amahoro ayo mahoro twebwe umunyagihugu mutonya niyo nikenereye ayo mahoro nayo amaze kuboneka ba banyepolitike baras- umwuka uraba mwiza bwa bukene paul nkunzimana ariko aravuga bura burahera turaja hamwe tukiga tukaraba icokorwa ikindi naco ayo mahoro eh, niyo yoshirwa imbere cyane ba banyagihugu tugorewe mu kambi y'impunzi ba bandi bari ahantu hatandukanye bamwe bari mu gihugu barara ntibuca bajya ayo mahoro abonetse ariko bagashyira imbere cyane amahoro kugaruka bagahagarika ubwicanyi ibintu byose byogenda neza ikindi hoba ukuvugana n'ama imigenderanire myiza n'ibindi bihugu kuko ata migenderanire myiza urumva ko atacogenda koperasiyo avec union africaine union européenne hanyuma za mfashanyo zikaboneka kuko hariho ibintu bimwe usanga leta idashoboye gukwiza nk'uyu munsi turiko turaraba ibiciro ukuntu biduga bivana n'ukuntu imigenderanire Yego, itariko me- iragenda neza vedaste murakoze cyane rwose reka tuhe n'ijambo uwundi munywanyi Eh, jean marie mwiriwe neza
niba neza murafise ikibazo murafise icyiyumviro
oh izo ni nk'intererano bagomba gutanga mu bye- mu bye- mu byerekereye n'ibi biganiro bizoba ku mpande zose duga ku Eh, ijambo ubwa mbere na- nasaba kanya gatoya ah, aba banyepolitike batavuga rumwe na leta ko bogenda mu biganiro badashyira inyungu zabo ubwa mbere imbere babanza kuraba ingene ah, aba- aba- twebwe abenegihugu cyangwa abanyagihugu turi ngaha aha mu gihugu tubayeho mu mu bukene n'inzara byokora hama byakaje nkaca mpanura na leta ko nayo nyene yoraba ineza cyane cyane y'abanyagihugu batoya bakemera bagasangira ibi bikenya bihari Si- bo, si- si- si- si- nayo sinemera yuko bo- bo- bovugana ibintu bya leta y'ubumwe mugabo bakaraba abo batavuga rumwe ari ibi bintu babashyize ko abakurikiranwa n'ubutungane baba he uku- o, nk'ikigongo cy'ifata kibanza batahuke izi mpunzi nazo ziri ino eh, hama- ino inyuma y'igihugu nazo nyine zitahuke gutyo twubake uburundi neza atabanya abangura Ni Urako- iki kintu agomba ura- gusaba izo mpande zose ari zibiri murakoze urakoze jean marie eh, professeur eh, paul nkunzimana abashingantahe vedaste na jean marie mu bibazo bashikirije bashize imbere cyane cyane amahoro hamwe n'inyungu z'abanyagihugu ikintu cokorwa kugira ngo abo banyapolitike bucahurire arusha bashire imbere ivyo bintu n'ikihe mu majambo make cane rwose vyinshi bisa n'ivyavuzwe professeur paul
urakumva eh, duga kwijambo Ari- yego ibyo abo vedase na jean marie yaje gushyikiriza nabyumvise neza kandi na- na- na- natwe bubaza kuri na demokarasi ntaho ntaho duhagaze kuko ikibazo cya mbere mu- na- eh, ikibazo cya mbere ni amahoro aho navuga kare kandi uyo professeur de wonyine amira yabigarutse ko byo kumukoni n'ibya umushikiranganji n'ababica ibyo wonyine na- na- nabivuze nshikiriza yuko ivyo bintu birateye ubwoba yuko nta muntu yumva ashobora kuba atekaniwe mu gihe ivyo bintu biba biba urumva rero ikibazo c'amahoro ni ikibazo ca mbere hanyuma i- i- i- ivyo vy'ubukene nabyo eh, eh, eh, ubukene ni politiki reka hariya ubukene ntibuza ngo kubera yuko ari ibintu ngo abantu ngo badashaka gukora burakora amaboko mu buzu cyangwa iyo biva kuri politiki kuko navuze yuko kuva abapolitiki b'ubushamura banyemari amatungo y'igihugu ashyize mu ngiro ubutunzi bw'igihugu bagiye busubira inyuma amafaranga yahora ava muri muri muri ubwo butunzi ntakiboneka nicyo gituma ari amatagisi n'ayandi amatagisi amakori ibiguma byunga biri byose ibiciro byabyo biguma bitera imbere biduga ku buryo y'uko umunyagihugu atagishaka no gusuma noneho hatemo ndikubo nabivuze iki kiza cy'inzara hanyuma rero baravuga ati mu kuganira hakintu kuvugana twebwe twamaze gushyikiriza aho duhagaze ku byerekeye ibiganiro twasabye inama rukokoma yihuta kuba ibiganiro kuba ibintu byo kujya kuganira amayinga imyaka ingahe amezi angahe kandi igihugu kigo cyamererwa nabi ibyo bizavuze nti twe dufite amakero katisha kuvamo kandi umuntu wese akemera yuko ibintu byerekeye kuvugana hariho uwabikijemo vedasi bizi kuvugana birazwi ko mu bundi akiri yuko abantu bahinduka kuko iyo umuntu avuze yuko avuze ikintu gihushanye n'icy'uwundi ntibaze ko ari ingendo mbi yo gufata yuko ngo ngo ngo ngo ari umwasi cyangwa se gusenya inzego ahubwo igihe hariho ibyumviro bitandukanye ahubwo niho havamwo inyishu ku ngorane ziri mu gihugu yegomeye porofesor namwe deo gracias ntihamira ikibazo cy'amahoro eka no gushyira imbere inyungu z'abanyagihugu mubona ari byo abatumiwe bashaka kumuravye ukuntu abatumiwe abatumiwe abari bo murabona ko ibyo bibazo abanyagihugu biraje ishinga abanyagihugu bazobishyira imbere eka amahoro hamwe n'inyungu z'abanyagihugu
njyewe no kuri ibyo bintu ndabyumvanaga cyane kuko ikintu cyitwa amahoro ni ikintu cya mbere ntandavuze yuko ariho naho hari ingorane za hirya no hino arahari mugabo abashaka urazi neza iyo batanguye kuvuga ibintu ndetse ubundi urabona aho bavugiye ko harimo kuboneka inama y'agatekakazina mu nzu izo geneve hajya hatangura abantu biyadukiza baza bandika ibintu by'amaremere gusa atanga ikintu na kimwe cy'ukuri kirimo ku burundi kandi kibabaje ni uko ibyo byose bigwa n'abandi abarundi babigira n'abandi bantu mugabo babikura mu barundi babigura mu mitwe y'abarundi babwirwa n'abarundi nicyo gituma mvuga rero ndi amahoro arakwiriye kuko nabo bazavuga bajya gucokora igihugu bavuga igihugu nabi bavuga ibintu bitari byo bitahaba barigeze no gutanga n'amavidewo atahuriye atari ay'uburundi ibyo kandi bitabwa n'amarundi nicyo gituma mvuga ndi abo barundi yegombe ntibavuga icyo bashaka niba hariho akanya ako kiyarusha gashobora kubaha umwanya wo kuvuga icyo bifuza no kuri nibyo cyane bagende babikora mugabo bamenye ko nabo nyine bavugira abarundi atari nabo ikintu cya mbere rero ni uvuga ntushyire imbere umuntu wese ajarusha ntibamukuremwo mu bizovamo byose avuma abarondera agapansiyo yicare muhira aryame mugo ntibamuhe igiti ntibamuhe igiti kuko nta kindi kiba kibajanye abatatakonda ibintu baronga baronga ku giti cyabo kitari cy'abanyagihugu narigeze kuvuga ndi banabyanditse ndetse uwo harura abarundi bari inyuma y'abo bantu batera induru uwo harura abarundi bari inyuma y'abo bantu bajya gutera amakambi y'igisoda uwo harura abantu bari inyuma y'abo bantu bajya kudurumbanya bavuga babisha ibintu ngo baje kubategura inama zo hanze zerekeye urugenya byadubadoronga uwo harura abantu bashyigikiye yavuze abantu baje ngaha b'abanyamerika jewe narababonye rwose mwemera conseil de sécurité tutandikiye yose yaje irabera ngaha ibera igitega baranabibonye ko amahoro ahari mugabo ntawagenze avuga ati amahoro arahari komite bagomba bavuga ngo Professor Deogratias Intamira mwashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose tuhava tugaruka ko ikibazo kivuga ko bari yarusha bo bajanywe kurondera ibiti eka ico kibazo turakigaruka ko ariko imbere yaho reka duhe ijambo Jean Dayizeye Jean Dayizeye muriwe neza mwakeye aho ndi mwakeye ni mu gitondo muri hehe ndi muri Iowa hano muri muri Amerika rero yego murafite ikibazo murafite icyumviro
ndaramutse ijwi rya amerika nongera ndamutse n'abatumire barakumva Eh, ikibazo mfise jewe nashaka kubaza abo batumire ku bijanye n'ibiganiro biriko birabera bi- bigomba kubera muri Arusha kandi je kubwiwanje ndabona yuko ivyo biganiro bidakenewe kubera hariya kuko ibiganiro vyama vyabaye buri gihe nta kintu kivamwo kubera ko iyo abapolitike bananiwe no kwegera leta y'uburundi bama ngo mu biganiro ngo mu biganiro none ivyo biganiro bizobandanya kugeza ryari nibareke ibiganiro biri hagati y'abarundi nyene mu burundi biriko birabandanya vyikorera akazi kuko n'umugani uhari nta mugabo yubakira urugo rw'uwundi hanyuma ikigira kabiri naco nibarabe ingene abo bapolitike bari hanze botorokanya bagataha mu gihugu bakubaka igihugu bari hamwe buri gihe iyo amatora aje ba- bikabananira baca biruka hanze y'uburundi hanyuma ngo kugira bagaruke ngo ibiganiro ngo ibiganiro ivyo biganiro je ndabona yuko ata- ata kamaro vyavyo bigifise karatitutse Ego me- nibareke abanyagihugu baruhuke bareke gutotezwa nabo banya- ba- banyapolitike umurisho uvuga w'ingoma ka- baba bakuyemo akarenge birutse ngo ibiganiro ya ivyo okweri jewe ntavyoshyigikira na gatoyi aho ndahakeneyeho umuco babimvire nabo ingene E, mu bavyumva kanya kubera ko- turasaba abashingantahe baguhe umuco urakoze jean ndayizeye reka duhe n'ijambo ndiwimana ndiwimana mwiriwe neza
mwiriwe muri hehe
ikindi gwa mu gisagara ca bujumbura yego duga kwijambo murafite ikibazo icyiyumviro mu kanya gato
yego natembako tunone ikibikano kuba vyabereye bizatumvikana bizohera ryari abo ahubwo abanyapolitike bari hanze ni- nibaze tuvugane dutegure inzira y'amatora yandi baguma bavuga mu biganiro ibiganiro bari hanze ntaco baba bariko barashikako ikindi naco nibanyarutse ibiganiro kuko abarundi ino mu gisagara bararembejwe n'inzara hama ibiganiro bihura n'ingoga hama igisigaye naco citegurira amatora je n'imizehe nivyo nico mbona nico mbona umuntu yofata rero ko yamaze gutwara i- ico kiringo nibareka giheraheze hama citegurira amade- amatora je n'imizehe nivyo nico kibazo je narinzi urakoze ndiwimana reka duhe ijambo professeur deo gracias ntiramira atangura avuge ko byashyikirijwe na jean ndayizeye avuga ko Yego ivyo cane.
biganiro bidakenewe eka ndiwimana we akaba Urakoze avuze ko asa n'uwudebukirwa avuga ati ivyo biganiro bizohera ryari duga kwijambo mu kanya gato ibyo biganiro ni ukuri bizohera ryari kandi icyo kibazo ndakibaza ndashobora no kubivuga yuko ari akarenze ko kuko ibikenewe birahari ako ni akantu karenze ko dongo superflu birenda kurangire rero ikintu cyerekeye akorgarusha amasezerano yarusha amasezerano yarusha yarabaye kandi bagira ko barayasinya bose hanyuma araza ubu we bariko baravuga ngo akordarusha akordarusha ngira ndakumenyeshe yuko nta koro ijya iruta constitution ngira ndakongorere ko akandi iyo akora igihe yaza yabwirijwe kuba guharirwa mu nama nshingamateka ibyo byarabaye nibyo guharirwa mu nama nshingamateka bakayemera na leta ikayemera ibyo byarabaye iheze babwirijwe guca bayishiramwo bakayenderera muri constitution bakagira constitution nshasha ibyo byarabaye iyo sokozi ibyo bayirumika muri referendum ibyo byarabaye abarundi barayitora urumva mu gihe rero iyo kodarusha yarinze guca muri parlema ikagira ko igashyirwa muri constitution ubu niba hari ikindi gikenewe kirimo kitagiyemo muri constitution babwiza gusubira guca muri iyo nzira nyene bagaca muri eh, gongozeye muri eh, bakazana iyo akoro igasubira muri parlema hanyuma igasubira ikagenda bakayi- bakayitora cyangwa bakayishyira muri referendum ibyo byose ndabivuga kubera iki ndabivuga yuko ubu uye akordarusha ntacyo ishobora kuza kumara gisumba icyo bashize muri constitution nibyo biri uko bituma babonye bitariho barashobora kumvikana bakabisubiramo bagasubira gukora ibindi mugabo nta akoro ishobora kuba paralele ara constitution Yego me- ibibaho yarava fondamatari yarava fondamantari iyo raporo nayo ibwirizwa kumvikanwa nu- n'ingene bayisubiramwo bagasubiramo bigasubira gufata inzira yindi nicyo gituma n'ayandi ntibari kubicisha muri parlema bari- bari guca bayerekana gutyo nyene ego me- ikiza.
reka reka Urumva tu- genda kujambo. ubu rero ngira ndakubwire rero dusige ku byo bariko bara- bariko baravugana i arusha ibyo bariko bariko baravugana bari- bazovugana i arusha jewe nibaza yuko ata na kimwe bariko barazana gishasha gisumba ico cyane cyane ko ari babandi nyene usanga ari babandi nyene urabye imbere n'ibintu byo gutumira sinzi ibintu numvise bagira komanderi urabwo gutumira nk'umuntu utazi icyo wumwita urabwo gutumira umuntu ngo ni foronderi akaza yitwa ngo ni foronderi ngo ajye kunegosiya antanke foronderi egome ico- ico kibazo turaza kugifatanya na ca kibazo mwabaza mwavuga ko abazoji yarusha bazoba bariko barondera ibiti reka ariko duhe ijambo uh, professeur Paul Nkunzimana nawe nyene agira ico avuze ku vyashikirijwe na Jean Ndayizeye na Ndoimana basa n'abavuga ko uh, ibiganiro bidakenewe ahandi bakavuga ko babona ko ivyo biganiro bitazigera bihera duga ku ijambo Paul mu kanya gato ego murakoze murakoze cyane bose Eh, ego mu byose ibiganiro muri rusange bi- ibiganiro muri rusange bikenewe interano y'uwo ari we wese urumva ndisho- nta muntu ashobora kuvuga ngo ngo ngo naka ibibazo bye bikenewe reka reka iyo iyo ibibazo bibaye byinshi kandi nk'uko nabivuze kuba tuba tubitanga aho mu burundi iminsi yose amatora yamatera ingorane ni ukuvuga rero yuko harimo ikibazo ibyo bitera ingorane n'ibihe urumva rero umuntu uwo ari we wese muzaki ibiganiro umuntu wese afite interano yiwe mbona yuko ata- atantu atantu yofata kugira ngo eh, ujyanye ntakajemo uriya ngo ntajemo eh, uriya uriya nawe anabunariye ariko rero eh, nk'uko nk'uko nabivuze kuva kare tu- tutatanga ikiga- ikiganiro twebwe turabona yuko ibi bigiye gutangura bigiye gusubira kubera yarusha twe du- twa- twe- tubona yuko dufise amakenga ko ata kintu kizovamo kuko ingorane ziri ngaha mu burundi nk'uko nabivuze kuva kare ingorane ni ikibazo cy'amahoro ikibazo n'ikibazo cy'ubukene ibyo rero umuntu aka- aki- akiga igituma iyo byaturutse iyo byaturutse rero ni uko ari eh, amapolitike dushyira mu ngiro y'u- y'uku ntabwo murabizi yuko muri iki gihugu ku isi aricyo cya nyuma mu butunzi nicyo cya mbere mu- mu bukene ibyone sigenda bivuze ni inzego z'abamodari za fmi nizo zimaze gutu- gutondeka ibyo bintu erega hajyanye iki- ikibazo cyerekeye ubutunzi nicyo kibazo gihagaze eh, eh, gi- giha ivumbiro n'ibibazo byose kubera igihugu cyose cyasamba kubera ubukene urumva rero ubwo bukene nayo bukaba buturuka kuri iyo politiki y'ubushami y'abanyemari amatungo y'igihugu biraza yuko ibiganiro byoshobora kuba ari ibiganiro byo- byo- biba bifite intumbero y'uko igihugu kizavanura n'ama- n'amabwire gitegekwa n'iyo nzego yaba yaba inyorofeyeni yaba bamujyari yaba efemi kuko eh, ubutunzi mu by'ukuri iryo shingiro ry'ibintu byose Egome.
Nico tuba rero twebwe mu muganga wavuze twasabye yuko haba une confiance nationale d'urgence Egome.
Confiance nationale d'urgence irimwo bose ya nama mwita inama rukokoma yego me Yego, confiance nationale d'urgence pour la paix l'unité la défense de la nation yego me tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda turafise umwe wanyu iradiyo ijwi ry'amerika edouard mwiriwe neza
Mwiriwe mwiriwe ni mwaramutse riho ntabwo ari mwiriwe kuko ni mu gatondo muri hehe
turi muri Texas Ah, muri muri amerika rero nivyo duga kwijambo ikibazo cy'imviro
yaje icyumviro cyanjye nari mfise ahanini nari kukibaza abazoja hano ntibaje ariko abahinga nabo bashobora kuduha umuco yego
barabona ibi biganiro bigiye gutangura aba bantu bazohurira hehe mu by'ukuri kuko urebye hari manga niniya ha- hagati ya leta hamwe n'abo batavuga rumwe nayo kuko bamwe bavuga bati umukuru w'igihugu ntiyemewe n'amategeko naveho mbega baratubonera umukuru w'igihugu yatewe kudeta ari hanze y'igihugu agataha umwaka akawumara n'uwundi agasubira barabona ko azababwira ngo ngiki igihugu ndakibahaye ngo nimutore bodu bodu aba- aba- abazi gusesengura bashobora gusesengura bakaturabira ko ibyo bizoshoboka kuko bavuga ko ariyo pfundo ry'ibi- ry'ingorane zose bobo aho niho bahagaze umuntu agerageje kubumva none barabona ko ibyo mu by'ukuri bizoshoboka mu gihe bavuga ko amatora yabaye abanyagihugu bakayitaba hanyuma kandi ama- aba- aba- abanya- igitigiri gikwiye kikitaba amatora bagatora umukuru w'igihugu akayatsinda babona bizagenda gute mu by'ukuri babona bazahurira aho abo bantu yego me nawe icyo nicyo cyari ikibazo cyane murakoze murakoze edouard reka duhe n'ijambo jean de dieu mu kanya turahasaba abashinga ntahe baguhe umuco kuri ico kibazo mubajije jean de dieu mwiriwe neza
nyiriwe neza muri hehe jean de dieu
yewe kigali i kigali murafite ikibazo murafite icyumviro
Eh, ndafite icyiyumviro aho ngaho Mhm.
ni ukuvuga ngo ngenda huza na ba bavandimwe numvise bari muri amerika iyo ngiyo za ohiyo n'ahandi yego yuko aba- bakagombye kuba batuza naho ubu- ubu barimo kuvuga n'iki ngo uh, ibyo biganiro wa mugani ngo ubundi inkuru nziza ni perezida aremewe ku isi aremewe ko ari perezida rero ni ukuvuga ngo niba ari perezida nta nta n'ikindi kintu na kimwe rwose bateze kuzageraho runaka ko ntibyasubira urudubi ngo bongere batore no keretse nyine eh, ne- aba- amate- amatora azakurikiraho bishatse kuvuga ngo rero baratuza ahubwo noneho bakanareka uburundi bumva bafite ubukene bafite iki ibintu nk'ibyo noneho ahubwo bakareka ibintu byo kugira ngo bajye muri izo njyana nyinshi cyane mu rwego rwo kugira ngo ahubwo eh, ziriya nkunga bafunze azifungure mu rwego rwo kugira ngo abarundi bongere basubirane iki bongere basubirane eh, bwa bukungu bongere basubirane ibintu bidahenze kuko ibintu byarahenze hari ibibazo bigiye bikomeye ariko ibyo bibazo ni abo bantu bagenda bazana iki abo magambo n'iki byose rero bivuze ngo niba eh, yaranditswe nk'umuperezida ku rwego rw'isi akaba yemewe uburundi ni igihugu Ah, noneho rero bagakwiye kumureka akayobora n'iki noneho ahubwo bakazeba- bakazareba ibindi bibazo bizakurikiraho aho rero urumva ibintu by'amatora na- ntabwo byoroshye aho ngaho mu burundi murakoze jean de dieu reka duhe ijambo abashinzwe turi kumwe reka dutangure kuri professeur eh, deogratias ntahamira Eh, mwumvise ikibazo eka ca c'umushingantahe edouard eka n'iciyumviro gishikirijwe na jean de dieu munduge ku ijambo kuri ivyo bintu bibiri mu kanya gatoya ndabona Yego.
umwanya wihuta cane rero perezida inganda nyarutse buraduha mu kanya ngira ngo tu- dusozere ku- ku jambo ryanyu yego yego eh, ni ukuri eh, ikibazo kibagizwe na edouard yavuze neza ati none ku munyagihugu ari ngaho kandi bakaba bashaka kwavaho ati bazi ko banamukuru yari hanze akagaruka kandi we akaba ari hari n'umwaka akaba yawugize agasura akiyongera none babona ibyo bibazo byumvikana bite Eh, aho ni ukuri nagomba kubabwira yuko herekana ko abajayo baharira baharira ibintu bidaharirwa bidakwiriye kuko eh, n'uyu yagejeje kuvuga ndamugaruka ko aravuze neza amatora yarabaye kandi cyane nabo nyine yabivuze ati n'abantu baratoye n'ibikigiri kuri biratora mugabo akaguma nyuma avuga ngo ntakanahave ngo ntibishoboka ibyo rero byo guharira ku muntu atanagumyeho ngo avuga ati ndabatubandanye mu matora uribuka ukuntu basubijemo amatora kuva ku matora y'abashingamateka ku matora ya ya- ya perezida ku matora basubije inyuma gushaka waba nk'ukwezi hafi ukwezi n'inusu byose babisubije inyuma kubera byasabwe ariko ntibigeze banezerwa bavuga bati turahaje baguma basaba ngo basubije inasubije inyuma icyo bari baririye kijya kudeta yaciye ikora iki ibaza ko ariyo aricyo kintu bari barindiriye gukora ibyo rero ni ukubabwira ni ukuri yewe ndibaza yuko ata muntu n'umwe ari huguye ku isi yose tureka abarundi ashobora kuvuga ati amatora turayasubiramo kandi ibi byose leta yemera iti yewe ndaje tuyage tuganire ni byiza cyane no kugira ngo ugane n'abarundi cyane abarundi bose bose barakwiye kujamwo mu biganiro cyane cyane ariko icyo bashaka kwerekana ni iki ni ukugira ngo bemere baze dutegure amatora toye gucegwa tugira dushikire amatora y'ibihumbi mirongo i- ya ya mirongo ibiri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nibaze dutegure amatora azokurikira Egomeye.
Kugira ngo ntibazovuge kuko ejo bazoca batangura kuvuga ngo ngo twebwe ngo ngo baratubujije gutaha kubera bagize ibi n'ibi n'ibi n'ibi ngo ntibyashobotse donko ntibikunda egome reka duhe n'ijambo reka duhe n'ijambo kandi imiryango yabo yahindutse bw'amatora hanyuma ku byerekeye umu- umuvandimwe w'i kigali nawe ndamushimiye n'ukuri ndamukengurukiye cyane kuri iri ijambo avuze ko eh, birumvikana yuko ingorane dufite ni iz'umutware iz'umutware wacu wahari abantu bose bariko baraja barondera kugira ngo baronke ibibanza gusa n'ayandi ngorane dufite si ico iz'ibibanza.
kibazo turakigaruka ko mushantahe deogratias Ubwo- ntahamira ariko reka mpe ijambo eh, professeur paul nkunzimana nawe nyine agira ico avuze ku vyashikirijwe na n'umushiyantahe eh, edouard hamwe na n'umushiyantahe eh, jean de dieu
ego murakoze Mu kanya gato.
Eh, ego akanya gatoya cyane rwose byo biraza yuko ibintu byinshi mu- nishura kuri ibi namaze kubishikiriza Mu- kuko mu- ubwa mbere hoho nk'uko nabivuze eh, abo batumiwe ubu ntawuzi icyo bafatiye ko eh, mu- kandi nk'uko nabivuze na kare by'ukuri eh, ibibazo dufite ngaha ni ni ikibazo cyo- cyo- cyo- eh, cy'amahoro n'ikibazo hejuru yise cy'ubukungu reka abarundi ubu muri iki gihe bari mu- bari mu ngorane bidashoboka gushika naho hariho inzara mu mafurensi atari make ni ngombwa rero yuko eh, ibibazo birihuta cyane rwose ntitwoshinga ku bintu by'ama- ego amatora n'ibyo kuko nabivuze mu makare amatora n'ibyo yose amatera ingorane none ibibazo by'ubukene ni ukurindira umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri kugira ngo abanyeshuri aba- aba- aba- aba- abantu ibyo ni ibibazo bashaka- ibyo ni ibibazo byihuta mushika nawe paul bikwiye kwihutirwa buno nyene ntabwo urashobora kurinda umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri kugira ngo duce abarundi bashobore guharira ivyerekeye ama- amahoro ego me ndabona akanya katujanye paul ndabona hariho uhagaze ni uko n'abarundi bonyene baza gutora izo- izo- inyishu kuri ivyo bibazo nuko nabivuze bi- biriya bihugu bitura amashirahamwe bya- byarananiwe ego me reka kuko du- miliyoni cumi n'umwe ndabona akanya katujanye mushika nawe paul reka du- umuntu wese agira ica- ico atereye reka duhe ijambo umunywanyi wa nyuma eh, muri iki kiganiro eh, mushika nawe eh, patrice patrice mwiriwe neza
mwiriwe neza munyarutse cyane rwose eh, akabazo kagufi cyangwa iciyumviro kigufi eh, duga ku ijambo
ego agomba mbaze abatumire Ba- bavuga ko hari abantu bakwiye gutumirwa no kudatumirwa bakavuga yuko hari abantu bafise ico bagirizwa mbega none nk'umurabo baba ku rwego rwa leta canke kuri abo nyene batavuga rumwe na leta none uworaba hari ukuntu bapfa baronka ataco yagirizwa kuri iki gihugu cacu c'uburundi Ego murakoze Patrice Gira reka kabiri.
tuba reka tubaze ico kibazo mushyantahe eh, eh, eh, Deogracia Sinamira mu eh, Patrice aravuze ko abarundi benshi baba ari muri leta baba abatavuga rumwe na leta bafise ivyo bagirizwa byogenda gute mu gihe i- bofatira kuri ico kugira ngo ufise ico yagirizwa wese ntaje mu biganiro akanya gato hanyuma muce mubwira ko mutubwire n'ivyo mwavuze ko hariho ah, abarundi baja hariya kugira ngo barondere ibiti mutubwire niba mufise ivyemezo mu kanya gato nturenze umunota umwe
oya ndetse ndawurenze n'ukuzi ndawurenze n'ukuzi icyo kibazo je ndibaza yuko eh, je- niba bihari birumvikana ko akibaza mugabo ngaha mu burundi hariho amategeko abwirizwa gukurikizwa akaba hari icyazi yose kubivuga abafise ibyo bagira bagaheza bakagenda imbere y'intara ibyo birasanzwe ni ibisanzwe kandi turabizi kandi baramaze kubigira kuri benshi niba hariyo abazi bavuga ni byiza kandi harida kubivugira ngaha ku rubuga arashobora ku- ku- ku- kuraba hashyira habishikiriza arabyo byo kubishikiriza ibyo ariko biba turavuga bariho ba- bashobora kuba bariho yego ku cyerekeye naco c'ibibanza baza kurondera hariya jewe nibaza yuko eh, muri barya bariyo benshi bama bagiyeyo Ka- hariho ababifise n'abatabifise mugabo ikindi kigiye kigagwirizwa coco ni uko babona yuko kuja gusaba abahiwe batwara badaheza ngo baronge mugabo kugira baronge barinda kurondera ikibanza mu- mu- mu- mu biganiro urabyumva bakabona ko bari bazorongera ikintu kuko ubundi baje ngabo gati mu nda bari mu mbe naho nyene bubaha mugabo baba baje badafise ibintu bagirizwa Yego, me- umuntu afite icyo yagirizwa araza bakaza kumubaza nicyo ni ukubwira nagira avuga kandi gatoya ku butunzi ariko aravuga professeur mukorege paul eh, yaravuze ibintu byerekeye ubutunzi ni ukuri ubutunzi biraboneka ko hariho ingorane z'ubutunzi mugabo izo ngorane ni ukuri si iz'uburundi gusa ziri n'ahandi hose Ego, me- Jewe ndahazi henshi bari- bari- bari- bari- bameze gutya ariko igikuru rero si ico kuko kera abantu bazi bari bafite ubutunzi bari bake cyane bari bake cyane Ubu rero rwose reka baragwira.
reka duhe n'ijambo eh, Kandi bari professeur bonyene.
eh, paul nkunzimana Bari nawe nyine bonyene.
agira Abandi bamaze ico kuza, avuze ku vyashikirijwe na patrice eh, mbega ngo yavuze ko abanyapolitike benshi bafise ivyo bagirizwa mu kanya gato muce muvuga ni ku kibazo yavuze cerekeye abaja mu yarusha kurondera ibiti mu kanya gato amasegonda mirongo ine
Bon, ejo wakoze bo ibyo ni ukubura yuko ari abantu sibyo bagirizwa bo ibyoye jewe eh, sibyo umucamanza kandi nta rubanza narume nigeze nca bon ahubwo eh, ibikenewe ni uko eh, amategeko eh, aza gu- gu- gukurikiza eh, uko yanditse eh, kandi kuri bose hari abaje yarusha kurondera ibiti hari abaje yarusha kurondera ibiti akanya gato amasegonda mirongo ibiri
ndabizi ko bazakondera ibiti mugabo twebwe ntabwo yuko tutazi abatumiwe n'igituma batumiwe n'igituma n'icyo bafatiyeko ahubwo rero cyane cyane ku byerekeye iby'ubutunzi uburyo waje uvuga yuko ngo ngo ngo ngo ni ibyo mu rundi gusa ngo si mu burundi gusa ahandi hose ku isi ah burundi aricyo gihugu cya mbere ku isi Eh, gikennye.
professeur paul nkunzimana ndabona ivyiyumviro vyari bikiri vyinshi cane rwose ariko akanya gasana katujanye nashaka kubashimira cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire ndabashimiye professeur Deogracias Ntahamira turashimiye n'abanywanyi b'iradio ijwi ry'Amerika turashimiye ingenieur tukaba dushimiye kandi na Fatu yegeranije ikiganiro turabifuje rero mwese abakunzi b'iradio ijwi ry'Amerika umugoroba mwiza n'amahoro mwese